Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayilsaatiin tamsaasu amma jalqaba. Dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira haga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sin hafeera. Sanbataa gayya kudhan bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena. godinaalee gujii lameen keessatti nageenya buu jennee kadhannus kan nu dhaga'u dhabnee jedhu abbaa gadaa jiloo mannoo qaamni hidhatee naannoo sana keessa socho'uuf mootummaan lola haa dhaaban jedhanii gaafatanis lollan mallee itti fufee namoonni miidhamaa akka jiran kan isaan dubbatan jiraattonni gujii lixaan mallee humni raayyaa ittisa biyyaa mana nurratti gubaa jira jechuudhaan himataa jiru qaamni mootummaas gama isaan deebii kennee jira galmoo daawwittuu torban dabre gabaase.
gujii ba'aa fi lixaa keessa hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa oromoon socho'anii fi humna nageenya kabachiisu kan mootummaa wallabaa jiraachuun jiraattota miidhaa jiraa jedhu abbaan gadaa jiloo mannoo jiloo mannoo gannaan dura nageenya yiyyamnus haga yoonaa nageenyi waarawaan hin buune jedhu.
Dhaallee boruullee kaleellee kaleen isin gadda guyyaa duraallee makinni gubataa nama hin qalanii sun akkasuma itti fuufuu jira sanii nu dura amma namni dubbatuu dideera nuti namni tokkollee nu dhaga'u namni warri siyaasa jedhan. nuti waan siyaasaa waan hin beekneef waan jila teennaa qofa waan beeknuuf jila jilannaa jedhaa nuti jila yaanaa jilti teennaallee lafa nagaa keessa tolchiinu jila jilannaa jennu namni tokkollee nun dhageenye ree namuu gara warri siyaasaa garuu siyaasa fi oofatu jira. Nuti haga wayya jenne dubbanne nami jaarsan fedhuu nama guddaan fedhuu nami ganna afurtamaa dhumatee lafa abadu malee kun haareen dhufu malee kanan feenu jedhani.
Jechuun warra hidhatee jiru moo mootummaa irraa yookaan akkansiin hin jedhu.
mootummaan maan jedhaa moti suni nuti mootummaan maaf walitti dheebeennaa moti nuti san hin beennu ijoolleen nu dhageettuu waraanni gujii lixaa gujii baati keessaa hin baane dargaggeessi waan nama dhageenyeef.
Gama mootummaatiin amma yeroo baay'ee jiraattonni kan dubbatanii mani nurraa gubatee nama itti manu dhabnee jedhaniitu dubbatu waan kana mootummaatti dhiyeessitanii beektu.
Kun baddaa keessa deemaa kun karaa gula deemaa uummatuma miidhamuu jira cirraashumaa kan miidhamuu jiru uummata. Uummati bee yoo miidhamellee kuullee miidha kun jennaa nama nama tokko adee kun bira dhaabate kun dhufee jenna akka fedhe godha ka mootummaallee akka fedhe godhaa kuullee akka fedhe godhaa rakkisaa guddaa ilmee haadha abbaan qabne nama fedheen mataa keessa qubee biraa dhaabata.
Wanti kun akkasirratuuf mootummaa maal gaafataa jirtu reessin akka abbaa gadaatti mee maan gochaa jirtu amma?
Ee yoo nu gaafannu moo turre amma lakkin jedha malee karaa yoo nu gaafannu isinuma dhuffataa shittaa isinii galfataa isin boroo dabarfattanii wayaa jala keessattanii jedhaniituma isaallee nutti fe'aniituma dhiisaniidha.
Mi'a amma maan hoyyaree baagada wanti kun akkasumatti hafamu maan gochaa jirtu si ammasin.
Ibnu maangoona don waan adoo waan kanaayyuu amma nama bacaa keessatti dubbadhee jiraadhe ammaayyuu anaayyuu innaa kana waan silkii tana harkaadhaanii gatanii maanti dubbata namni nu cuqqin jedhu.
Jiraattonni gujii lixaa fi ba'aa ammas yoo himatan humni naga kabachiistota mootummaa torban darbe kanallee maqaa ba'aa deeggartan jedhuun malkaa soddaa ganda soddaa garmaamaatti mana isaanii gubuu qabeenyas nurraa fudhatee jedhu obbo Adan Waaqoo jiraataa ganda balaan kun keessatti dhaqqabe jedhameeti. Sanbata darbe kana waan soddaa garmaamaatti ta'e akkasitti himu.
Waraanni mootummaa loon dhibba tokko shantamaa fuudhee loon kaane loon suni kiyyaa mana ofiicoolleen gubsiisanii manni uummataa gubachaa jira. Anaa malkaa soddaa keessatti naannoo manooti meeqaa ittiin tilmaamne. gubatee manni qorqoorroo meeqaa manni qorqoorroo manni sagalittuu gubate manni citaa immoo mana saddeeti hoteelli aanaa malkaa soddaa keessa jiru mana taaddasaa godaanaa jedhanii manni sunillee ni gubate waraana mootummaatti gubaa jiran loollee akkanaan ni fixaa jiranii.
Obbo Adan dabalanii yeroodhuma kana manni isaaniillee gubachuudha himu.
Manni gubate tokko mana citaati qorqoorroon mana lama abbaa kiyyaa jecha abbuma kiyyaa ta'ee ammallee guficoon lama gubate.
Eenyutu gube?
Waraana mootummaatti gube maakalaakkaan.
Yeroo manni keessan gubatu kana isin eessa turtan?
Isin warra abaa'oo deeggareeru jedhanii gaanii nu ari'anii raagatti nuufichaa keessatti nu adamsanii nu ari'anii nu deemneeru mana keenya guggubanii fixanii.
jiraataan kaanaan dubbise xonnaa jaarsoo jedhamu dheengadda malkaa sooddaa soodda garmaamaatti humni raayyaa ittisa biyyaa warra hidhate adamsuu dhufuu dhageenye akka yeroo kaanii miidhaa nurraan geessaa jennee manaa baqannee jedhu.
warra aaba'oo deeggaru jedhanii mana keenya nurraa gubaa horii keenya fuudhaa waajjira dhaqanii achi gaggabaa hobba'u jira waatolee irraa guuranii maatii loon irraa guuranii badallaa irraa ciranii mana irraa gubanii gaggabaa irraa qabatu jira.
amma naannoo sana mana gubaa jiru ture amma.
kunu ammaan tana gubisa yaa'u jiran jedhanii kunu amma baqannee nuti maatii guurannee raaqa yaanee raaqa jiinna mana keessaa yaanee.
mana keenyan gubinaa jettanii gaafachuu hin dandeessanii.
Maaliif dandeenya nama gaafateen hojjeessanii akkam dandeenye gaafanna namoonni deebii irra saasa jedhu jiranii nu hojjeessan deebiin warri nama kennu nama hojjeessu malee wani tokko hin jiru.
Addisuu Bullaallaa Koongiresii Federaalistii Oromoo keessatti itti gaafatamaa liigii sabquunnamtii dargaggootaati. Wallabbii warra hidhataan jiruu fi humna mootummaa jidduu jiruun uummatee aarsaa kaffalaa jira jedha.
Gama tokkoon raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii barbaachifnee fudhataa jira namoota hidhata qabu warra hidhatee bosona keessa jiru waliin hidhata qabu jedhanii mana irratti gubuu qabeenya irraa barbadeessuun argamaa jira. Gama biraatiin ammoo warri hidhatee maqaa bilisummaa Oromoo yookaan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin socho'uun akkuma isaanii isin gareessa waliin dhaabbattan jedha. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Haalli kun dhaabbachuu qaba ture keessattuu mootummaan isa kana dhaabsuu danda'a ture sababa kamiif akka ta'e hin beeknu yeroo adda addaatitti wanti nama gaddisiisu garuu qaamni hidhatee bosona jirulleen raayyaan ittisa biyyaalleen yeroo wal bira yaa'anitti kan argamanuu yeroo adda addaatitti bakka tokko naa dabartu amma qabatamaa jiru bakka tokkotti tokko si fattashaa si sakatta'aa kaan irra naa dabartu kaan si sakatta'aa walii walii isaanii garuu waliin ittiin dhiyaatanii kan isaan rukutan uummata humnaan uummata homaa hin qabne qotee bulaa rukutu. dukkasee bulaa rukutu uummata hiyyeessaa rukutuu goolu kana mul'ataa jira haala kamiinuu dhaabbachuu danda'u qabaa.
Addisuun Koongiresiin Federaalistii Oromoo warri hidhatee fi mootummaan lola yoo fedhan uummata irraa ba'anii waloluu qabu jedha jechuun dubbata. Waa'ee mannaa uummati manni irraa gubachuu himatu yoo dubbatus akkas jedha.
Sirriitti jira raayyaan ittisa biyyaa maal uummanni jira galmeeffamni qabu mana gubate eenyu akka gube waan uummanni dhaabbatee ilaalu bara. yeroo bakka garaagaraatti ilaalu beekama fincaa'aa keessatti magaalaa fincaa'aa keessatti guyyaan raayyaan ittisa biyyaa magaalaa seenee uummata fixee mana gube. Yeroo garaagaraatti harkala keessatti nama shan bakka tokkotti kan fixe raayyaa ittisa biyyaati mana kan gube raayyaa ittisa biyyaati. Inni akka guutan eenyuuf akka ta'an ragaan isaa guutuu jira naan yeroo isaa irra barbaachisaatti erga dibaasuu dandeenye maqaa nama dhiyeetiin oolta maqaa nama namni irraa gubateetiin oolta hundi isaa waan ta'eef sirriitti raayyaan ittisa biyyaa kana raawwataa jira.
Rakkoo jiraattonni himatan kana godinni gujji lixaa gaafatamee jira. obbo Aduulee Erbooyyee ittaanaa bulchaa godina Gujji Lixaati.
Uummati aanaa muraasa keessatti aanaa naannoo malkaa sooddaatii fi naannoo aanaa bulee horaa baadiyyaa irraa kan wal qabatu rakkoon xixiqqaa mul'atu jira. Aanaa malkaa sooddaa keessatti gara baadiyyaa irratti rakkooleen shiftaa kanaan uummata doorsisuu wanni mul'atu jira. Daangaa aanaa qarcaas darbee darbee iddoo waan fageenya qaqqaban irratti wanni shiftaan kun uummata dodoorsisuu sosodaachisuu saamichaaf wanti yaalu jira. Isa irraan kaafe nageenyi kanaan dura rakkoon nageenyaa sablamii wajji wal qabatee jiru amma hiikateera.
Isinumtiyyuu maqaanaa dhuftanii jirtu jiraattota naannoo sana jiraatan tokko lama dubbisuu yaaletan ture. Keessumaa aanaa malkaa sooddaa gandaa soodda garmaamaa keessatti ammas jiraattonni humni raayyaa ittisaa keessumaa yeroo nageenya kabachiisu miidhaa nurraan geessisaa jira. Nagaa kabachiisuu waan jiru ta'e jiraattota nagaarraan garuu mana gubuun qabeenya saamuun itti fufee jira jedhu. Waa'ee kana maal quba qabdu?
Odeeffannoon jira ogummaa isaa qulqulleeffadhaa addaan baasaa nu himaa jennee jirra. odeeffannoodha akka dhagaa jirru gocha qabatamaa addaan baasaa qaama nageenya naannoo san jirus jiraattota nagaa irratti miidhaan akka hin dhaqqabne dhaqqabus akka hin qabne akka mana marii nageenya godinatti kallattiin kaa'ameera. Odeeffannoo kan nu dhaqqabe gochaan iddoo kanaan ta'e mana ebelutti gubate ka jedhu miidhaan dhaqqabe ka jedhu kan nu dhaqqabe hin jiru. Odeeffannoo sanarraa kaanee immoo kallattiin kaa'amee jira. Aanaalee godina jala jiran hunda keessatti iddoo waan shittaan kun sottouchi jiraataan nageenyaa nama dhuunfaa sanadha akka miidhaa dhaqqabsaa jiru. Maatii isaatii miti miidhaan immoo maatiirra dhaqqabu akka hin qabne kallattiin kaa'amee jira.
Jechuun gabaasa argachuu hin dandeessanii qaama keessan yookaan immoo qaama bulchiinsaa achitti argitanii qo'achuu hin dandeessanii?
Gara fuulduraa qulqulleeffannee yoo jenne isinii kennuu hin dandeenya.
Obbo Aduulaan manni maree nageenyaa godina Gujji Lixaa raawwii nageenya kabachiisuu kan godina isaanii akka hordofu himanii komii jiraattonni godinichaa raayyaan ittisa biyyaa qabeenya uummataa irraan balaa geessisaa jira jechuun himatan garuu haala ni jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Naayiroobi.
kan dhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa saatalaayitiin aayilsaatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. konsertiin muuziqaa deggersa oromoo walloo dilbata torban dabree finfinneetti geggeessamee ture sagantaa kanarratti tokkummaaf amleen oromummaa sirriitti mul'atee jiraa jedhu miseensonni koree qindeessituu konsertichaa tsahaay daamxootuu kibxata dabre gabaase.
kaayyoon konsertii kanaas oromoo walloo sababa walitti bu'iinsaan miidhaan irra geetumsuun dandamachiisuuf akka ta'e qopheessituun konsertichaa artist saaliyaa saamii raadiyoo sagalee ameerikaatti himteetti.
wal malee humaan qabnu waan jirurraa kan ka'ee fi miidhaa uummata walloorra gahaa ture guddaa waan ta'eef isaan immoo fagoo waan jiraniif bara dheeraa nuti immoo oromoonni kutaalee biraa walitti dhiyaannu hedduudha isaan nurraa fagoodha. Hamileefis gargaartaafis kanuma kanaan fannoo kakaasa.
Oromoo walloo naannoo biraa keessa jiraachuu fi Oromoota naannoo Oromiyaa keessa jiran waliin akka fedhetti walitti dhufu baatus aadaa, duudhaa fi seenaasaa kunuunsaa eeggachaa asiin gaheera kan jette artist Saaliyaa Saamii. Oromoonni Oromiyaa keessa jiran ammoo guyyaa rakkoo isaanii Oromoo walloo bira dhaabbachuun tokkummaa isaanii agarsiisaniiru. Maallaqaa ol kun gammachuu guddaadha jette.
Sagantaan kun hunda caalaa namoota walitti fidee namoota wal barsiisee miira addaa uumee jira. Oromoon amma waan gaariirra jira. Walitti dhufuu tokkummaan isaa wal jaalalli isaa kun waan gaariidha akka ta'e jira.
Artisti Saaliyaan itti dabaluudhaan galiin konsertii muuziqaa kanarraa ni argama jedhamee abdatame hanga jedhame argamuu hafuus hojii gaariin hojjetameera. Maallaqa argames walitti guuruudhaan baasii hojichi ittiin hojjetame erga keessaa baheen booda qaamolee deeggaramuu qabaniif maallaqichi ni kennamaa jette. Konsertiin muuziqaa kun torban tokkoon dura gaggeeffamuuf ture sababa bakka sagantaan itti qophaa'u heeyyamni kennamee boodarra immoo dhorgameef torbee tokkoof dheerateera. Dheerachuun isaa immoo namoonni duraan si'aayinaan hirmaachuuf turanillee hamlee isaan buuseera jette artisti Saaliyaan.
An akkana fakkaatutti akkuma milkoofnee achuma keessaa warri nuun faffeene ni jira asiin waan ani biyya dhufee argee waan takka takka hogguu ilaalu bakka gaarii illee yoo geenye stiil namni immoo wanti Oromoo isaa aarsu bakka hedduu numa jira. Manni sun mana keenyaa miti stiil mana namaati. Achuma keessaa namni tokko nutti jallatee jechuudha. Filaa misteekni illee tahee. nutti bilbilanii nutti himuu qabu ture caaljaan hamma dhumaa jechuudha. Maaliif waa hunda galchinee otoo jirru guyyaanis achirra otoo jiru jechuudha. Namni keenyallee ka'aare hedduu jiraas wantoonni biraallee ni ta'a ture garuu nuti tasgabbeessinee akkas jennee yaada barsinu malee nuti nu biraa osoo hin taane warruma manaa san biraa.
Obbo Abdii Ahmed koree qindeessituu konsertii muuziqaa deeggarsa Oromoo Walloo keessaa isaan tokkodha. Birmannaa Oromoon kallattii hundaan waliif qabu mul'ateera sagantaa kanaan jedhan.
Yeroo tokko bakka naannoo birarraa miidhamu inni naannoo biraa dhukkubsatuu fi qabaa. Wanni akkanaa kun ammoo tokkummaa Oromoo cimsuu keessatti shoora olaanaa taphataa jechuudha. Jennaan har'aan asitti hoo waan ta'e obboleessi kiyya naannoo fagoo jirullee naaf laalata waan jedhu keessatti develop godhaa deema waan ta'eef innis waan Oromummaa irratti ibsuu waan deebi'u jechuudha. Abdiin kutata.
Rakkooleen teknikaa tokko tokko sababa muuxannoo hojii dhabuudhaan namoota konsertii muuziqaa kana qopheessan mudatees fuulduraaf barnoota ta'aa jiran obbo Abdiin. Konsertii muuziqaa deeggarsa Oromoo Walloo kanarratti Oromoonni bakka garaagaraa jiran kan irratti hirmaatanii tokkummaaf xiiqii qabanis irratti agarsiisanidha kan jedhan obbo Abdiin qaamolee mootummaa bulchiinsa godina addaa saba Oromoo kamisee sagantaa kanarratti argamaniiru jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinnee.
kun saatalaayitii naayilsaatiin sanbataaf dilbata sa'aatii lama walakkaadha haga sa'aatii sadiitti kan dabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti gara qophiittaa nutti ceena. haati warraa filmi gooticha seena qabeessaa kan ajajaa dhibbaa maammoo mazammir seenaa gootichaaf sababaa isaaniitiin dhiibbaarra gahaa ture raadiyoo sagalee ameerikaatti himanii jiru haati warraa ajajaa dhibbaa maammoo mazammir aadde abbabach galataa jedhamu ilmi isaanii immoo kabbadaa maammooti. lameenuu magaalaa Amboo keessa jiraatu gaaffiif deebii naakoor malkaa waliin deemsisan kutaa duraa kibxata dabre kana dhiyeessine.
Abbabachi galataati. Galataa bantiiti. Dhaloonni koo aroo dandiiti. Maaran biraas baqqalaa kan jedhani warra buun'ati. Isaan walitti fidee walitti heerumne.
Eessatti itti heerumtan?
Addis Ababa.
Finfinnee deettanii.
Mana mullaa shoorodaatti wal arganne achi.
Bara meeqa?
Egaa bara isaan beeku kan timirtii isin qabu. Daa'ima daa'imummaa dhanaan wajjiniin turre. Odoo wajjiniin jirru kan mucayya kana garaatti naaf naan daayisaa galee naan daawuu man man jira. Inni keenya matulaqaa ammoo man zammurii akkanatti otoo gara hambootti galuuf makiinaan abararuu qabame ani makiinaa sanaan dhaga'ee nanan dhaqoonni makalaa itti galchaniidhaan tirrachi keessa jijjiraa hargee.
Dubbistaniittu ni dhaxxanii.
Seera'ee.
Shabbadaama fudhatanii dhaxxammoo akkasuma.
Kabadaa danda'e ji'atti malee ji'an da'eettan bahe.
Yeroo dubbistan maal isiniin jedhan?
Hayi kan kiyya silaa tasfaan hin jiru mucaa kana naa tamaarti si naa guddisi adaraa lafarratti sitti kenne waaqarratti an sirraa fudhaa jedhe nu ari'anii yennaan manni keenya fincoo barriidhaama tege manan duuba isaa makiinanis achi dhaabataa nanan dhaqu mannis caccame makiinanis zarafame miini manaa quumsaatiniin massaaran tokko hin jiru yoon dubbadhe yookaan naqa bu'ee tana nani dhokadhe deebi'ee galee wanti mi'a isaa jedhamu tokkichi hin jiru makiinaa gara buusan hin argine nuti sanmarratti an dheessee galee anis egaa mucaa koo kana kunoo waaqinaa guddisanayyuu miti waaqa. kachallee sidda dhaqee dhaqee gaafadheera.
Yeroo isin gaafattan sana maal isiniin jedhan?
Leenjisaa waldee adaraa mucaa koo jedhanii isaanis obboleessa isaanii isaan hangafa wajjiniin dhufanii mucaa kana fuudhanii haadha isaatti kennan haadha guddiftetti. Yeroo biqilee gurmeessatti kennanii achitti kifilee saddeet tamaaree achi immoo timirtiif hin dhaan gara kudhanitti darbina nan fudhadhe asitti tamaarsisee dhibamnaanis immoo kan na qaqqabe leenjisaa waldeeti.
Obboleessa isaa haadha biraarraa isaan godhatan beektu bodachaasaa.
Beeka dachaasaa jira inni immoo hangafa isa kanaati.
Isin dubbisaa?
Na dubbisa dhufeera asittis argee na dubbisa. Egaa hati isaasin duutee dhufeera asuu dhufeera. Akkana.
Mee waa'ee amala isaanii naa kaasaa nama akkamii turan isaanii?
Amalli isaa namaa gaddaa yoo wanna tokko nama daaree arge hin baasaa ganzaba qabuun nama gargaara isa barumsa dhabis immoo. daftarii bitee gargaara. Waa'uma biyya isaatii kana baay'eetu taphachaa jiru kan afaan bu'ee kan makaa kun.
Amma manaan eessa jiraattu haalli jireenya keessanii maal fakkaata?
Asuma kunoo awwaaroo qabsaa amma kunoo mucaa kunis fudhadhee mana isaa sargatee anis kunuu wal gargaareetu wajjin jirra. Waan deebisee naa galchee na gargaara na xoora. Bitikki abbaa naa buusee waaqaan itti baay'anneetu walirratti jiraanna kun.
Ani maqaan koo kabbada maammoo mazammariin jedhama. Kan jiraadhu magaalaa Amboo ganda Duwwaajaa keessa naannoo Awwaaroo jedhamu humna namarratti daayiriktar humna nama ta'een hojjedha teeknooloojii inistitiyuutii keessatti.
Obbo Kabbada guyyaarraa wanti wal nu agarsiise waa'ee abbaa keessanii goota Oromoo maammoo mazammariin kaasuu barbaanneeti. Maammoo mazammir namoonni tokko tokko ajajaa shantamaa jedhu tokko tokko immoo koloneela jedhanii waamu gulantaan isaan ittiin hojjetaa turan isa kami.
Maammoo Mazammir ajajaa dhibbaa ture barumsa seeraan akka baratu carraan kennamee fi garuu ma'araga kanatti darbuuf otoo jiruuti wanti kun kan uumame.
Maammoo Mazammir eessatti dhalatanii guddatan abbaan keessan eessa jiraatan haala kamiin gara Finfinnee dhaqan.
Maammoo Mazammir Mazammir haaftee irraa fi haadhasaa uumee gurmeessaa irraa kan dhalate magaalaa Gudaritti. Innaa sana Anaamboo jedhama. Gudar keessatti kan dhalatee guddate. Barumsas achuma gudaritti calqabee ambottis amma ta'e barate. Innaa sana barumsi haayiskuulii kun naannoo ambootti waan jiru natti fakkaanne finfinnee deemeet achitti haayiskuulii baratee otoo achi jiru barsiisummaadhaan harar akaadaamii achi otoo jiru carraan achi ijoollee jajjabootaaf kennamaayyuu carraan kennamee fi cimo kunnitti barnoota adda addaa kennameef garuu maammoon innaa sana kaayyoo qabaayyuu gara mukunnitti galee achi qabxee gaariin eebbifamnaan barnootni. biyya alaa kennameef garuu waan shakkaniif waan adda addaaf dhoowwatanii akka qomni sirrinyaatti sin ilaalu jedhanii biyyum kanatti baradhu biyya alaatti hin deemtu jedhanii hiriyoota isaa alatti erganii barsiisanii yuunivarsiitii siddis kiiloo amma finfinnee keessa jiru achitti akka seeraan baratu godhanii seeraan hin barataayyuu waan oromummaan kun waan raaksa adda addaa jira waldaa meecaaf tulamaa keessatti innis hammatamee ijoollee yuunivarsiitii finfinnee baratan kakaasee nama jajjabeessa achi geessu ture waanuma adda addaa. warraaqsa adda addaa waa'ee oromoo hin godhaayyuu kanaaf hordoffii addaa jala bu'ee kan wayyuu carraa kan argate maqaansaa kan warra biraa eegaa ta'eef otoo hin beekin malee ammana waan geessisan natti fakkaatu yana.
loltummaa wajjii ol qabatee cimina isaan qaban ni ka'a yeroo fincila baalee keessumaa qonnaan bultoota baalee wajjii ol qabatees maqaan isaanii ni ka'a dhimma kana kana ni yaadattu tarii seenaatiin dubbistanii. Yookaan immoo carraattiin harmee keessan irraa hubattan jira. Maal maal irratti hirmaataniiru kan biraa?
Oromoo kakaasuu irratti Baalee keessatti Arsii keessatti asuma gara Shawaa keessa Amboo Gudarii irratti illee waan adda addaa godheera. Fiilmiidhumallee amma gara Ambootti Gudar fidee dura isatti agarsiise fiilmii waa'ee saba kana kakaasu barreeffamas diraamaa afaan oromootiin namni yeroo calqabaa barreessisa jedhu loltuu keessattis nama cimaa eegaa ta'eef loltoota leenjisaa ture cimokonnonoota leenjisaa saba isaatiif warruma gugurdoo hangafa ta'an jeneraal Taaddasa Birruu koloneel Alamuu Qixxeessaa saanfaa ifaana namoota qophii adda addaa qopheessan keessaa isa tokko ture.
Akka jedhamutti bara kudha sagal jaatamii sagalitti finfinnee keessatti bakka siinimaa ampeer jedhamee waamutti boombii darbataniiru jedhamanii akka himatni irratti baname barreeffamee jiru kun hangam dhugaadhaa yeroo sana isin eessa turtanii.
Yeroo sana ani ijoolleedha. Akka hiriyoota isaarraa dhagayetti beekaadhuma tooftaatti uumanii sinimaa ampeerii keessatti boombii hadheera jedhanii garuu boombiin sun kan dhameenyaan namoota beekan gaafadhu yeroo sana warra harman jedhamu fiilmii isaaniitti ilaalamaayyuu isaan waan gadi buusu isaan haariirra jiruyyuu siinimaa sanatti argamaa jiraayyuu garuu abbaan koo inaane namoota baay'eetti ragaa akkatti baane dhiyaate namni tokko ragaatti hin baane garuu inni guddaan. Isaan irratti xiyyeeffatan waa'ee oromummaa isaatiif seenaa oromoo barreessaa harkatti qabanii waanuma maccaatu lamaa keessatti immoo namoota jiru namoota sodaataman keessaa isaayyuu inni ajjeesan illee nama nu jedhaniiti yeroo sana warra taayitaarra jiran warra ministeera jedhaman nama jaatamatu maakalaawii keessatti taa'ee ajjeesise malee boombii haadhuun soba amma tuftaadhum sanaan diinonni waggaa meeqaaf ilma oromoo qaroo oromoo. Tooftaa akkanatti uumanii balleessaa turan ammallee amma har'aatti amma dhiyoo kanatti.
Gara keessanitti na deebisaa.
Harmeen koo Abbabash Galataa Bantii jedhamti. Innaa ana ishii fuudhee an argatu ijoolleedha kana waggaa kudha saddeeti. Baay'ee faanan turre akkuma wal fuudhanii ana garaatti baattee biyya dhaloota ishii dandii bishaanii sana dandii muummachaatti na fudhattee achitti na deesse. Abbaan koo ilma biraas qaba. Ana dura waggaa tokko kan ta'e Dachaasaa Maammoo Zamman jedhama. Dubaayii jiraata. Haadha biraarraa godhatee nuti lama amma dachaasaa fi ana. Garuu akkaataa guddina kooti.
Gaaffiif deebii keenyan xumurri dhaggeeffatoota keenyaa kutaa lammataa qophii waa'ee uummata Oromoo kan kibxata dhufu irratti dhiyeessina. Gabaasaa keenya Naakoor Malkaaf keessummoota isaa aadde Abbabeesh Galataaf obbo Kabbada Maammoo Mazammir ibsanuuf kennaniif guddaa galatoomsanna. kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. godinaa baalee aanaa barbarreetti namoonni kuma shanii ol ta'an qe'ee keenyarraa buqqaanee qaama nu gargaaruu dhabne jedhanii komatu godinoota aanichaa kudha saddeet keessaa buqqa'uu isaaniitiif rakkoo nyaataafis saaxilamuu isaanii dubbatan namoonni kun waajjirri hooggansa sodaa balaa godinaa baalee immoo namoonni kun baqattoota miti garuu gargaarsa midhaan nyaataa dhiyeessaafii jirra jedha. gama biraatiin mootummaan naannoo oromiyaa garee dhimma kana qoratu gara godinaa baaleetti erguusaa dubbatee jira muktaar jamaaltu jimaata dabre kana baaleerraa gabaase.
namoota lakkoofsaan kuma shanii ol ta'antu godina baalee aanaa barbaree keessatti qubateetiin jiraadhaan namoonni achi jiran himatan namoonni raadiyoon sagalee ameerikaa dubbise akka jedhanitti qe'eef qabeenya keenyarraa dhiibamneetiniin buqqaane bakka jirutti illee nyaataa fi dhugaatiin dhiheessiin nuuf sirnaan dhihaataa hin jiru jechuudhaanillee himatan. obbo Muhammad Hassan namoota qe'eef qabeenya keenyarraa buqqifamneedhaan himatan keessaa nama tokko.
Uummanni buqqee yommuu asitti argamu kun ganda kudha saddeet irraa buqqee. Kanaaf duuba hagatiifuu takka akka bakka sani qubsiise gara ji'a sadii fi wayii deemnee jirra namni deebi'ee ilaalee hin jiru. Rakkoo nyaataatiin illee bal'inni rakkoo nyaataatiin. Nyaanni illee yoo fedhe ji'a ji'aan isinii kan nuun jechaa turan. Ammatti nyaanni gizee fedhe ji'a dabarsee ji'a lamaffaa keessa dhufu. Namni maanta rakkoo garaatiin rakkoo dhibeetiin hanqina garaagaraa saaxilamee amma namni sadarkaa dhumaatiin deemaa jira.
Namoonni qe'eef qabeenya keenyarraa buqqaaneen godina baalee aanaa barbareetti himatan kunniin gandoota kudha saddeet garaagaraarraa walitti bahuu isaanii dubbatan sababa qe'eef qabeenya isaaniirraa ittiin buqqaane jedhan yaada garaagaraa dhiheessu isaan kunneen ammoo lakki bakkarraa buqqaane hin qabnu durumayyuu hojii humnaa hojjetaatiniin turre garuu lafa ofii kennaa oomishineetiniin irratti jiraannu barbaannaadhaan mootummaa gaafataatiniin jiru. obbo Muhammad Jibroollee isuma kana kaasu.
Ganda kudha saddeet aanaa barbaree keessa. Rakkina lafaa bara kudha meeqas bara
kuma lamaa fi ana keessa hojjechaa turre mootummatti gaafiin nu deebuu dinnaani mootummaa gaafanne waajjireenne akka nama hiriira bahutti bakka akkuma nuti hiriira isaan baanee gaafannetti abbaan duraan nuti lafa isaanii irboo qonnu sharaa keenya nu duubaa diiggate lafa jarra ganaan deebitan nu hin jee.
Lafa ofiirraa diige moo lafa teessanirraa diige sharaa abbaan?
Lafuma isaatiin duraamu lafa hin qabnu lafuma isaa san duraanii akka obbolummaa wajjin nyaanne isaafillee irboo galcha.
Kanaafuyyuu amma isin hin buqqaane yoo jettan eessarraa buqqaatan ganda kamirraa ijootaa irraa buqqaatan qabdanii?
Hin qabnu namalleen komannu du'anii labsuuta isaati isaan nu kanneen malee hin jireenya qabnu.
Namni gama bira raadiyoo sagalee Ameerikaa buqqaatota keessaa dubbise immoo mootummaan biyya bulchu kan Oromoo ta'uu isaatiin walqabatee nuti hanga yoomii hojii humnaa hojjanna qabeenya mataa keenyaa horanneetiniin of danda'uudha qabnaadhaan gaafii keenya dhiheessaa jirraadhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru.
Nuti lafa bal'oo irratti dalagannu kan nuu kennanii lafa qonnaa nuu kennanii irratti dalagannu barbaanne hawwiin keenya.
Aanaa barbaree keessa lafti kun abbaallee hin qabu lafa jira. Lafa nu itti galuu dandeenyu jettanii lafti isin na himuu dandeettan jira.
Lafti hin jiru. Aanaa barbaree keessa. Lammii Oromooti waan taaneef lafti Oromiyaa bal'oodhaa qaama. Mootummaan gara barbaadetti yoo nu geessinu lafa bichaa barbaannaa mee lafarra jiraan.
Godina Baalee aanaalee garaagaraa kanneen akka Raayituu Gurraa Dhaamolee madda walaabuu fi dalloo mannaa dabalateetiniin buqqaatonni daangaa bakka Oromiyaa fi naannoon Sumaalee itti waldaangeessuu irratti jiraachuu isaanii kanaan dura raadiyoon sagalee Ameerikaallee gabaasuun isaanii yaadatama. Kan aanaa barbaree kanaan wal qabatee garuu namoonni kunniin buqqa'ummaanillee galmaahanii hin beekan buqqaatotallee miti jedha. Waajjirri hoggansa sodaa balaa godina Baalee. Obbo Abrahaam Hayilee itti gaafatamaan waajjirichaa haala jiru jedhan akkanaan ibsu.
Aanaa barbaree keessatti buqqaan jiru kan naannoo magaalaarra jiru buqqaa lakkoofsi isaa baay'ee xiqqoo ta'e dhibban guunne kan naannoo jijjigaaf sanirraa dhufaniin ala buqqaa haadha humni jedhee walitti ijaarramee deemu tokko jira. Kunis tokkoffaa gaafii lafaa warra qabudha jechuudha. Isaan kunniin namoota godina adda addaarraa carraa hojii argachuudhaaf aanaa sanitti galanii fira biraa fi namoota beekanii fi namoota hin beekne birallee ta'anii hojii guyyaa fi hojii qonnaa fi hojii adda addaa warra humnaan hojjetaa turedha. Garuu lafa mataa ofii warra hin qabne hojii humnaa hojjetanii warra jiraatanidha jechuudha. Gora iddoo bakka jedhamutti walitti qabamanii Sumaalee irraa buqqaanee Sumaaleetu nu buqqisee jedhanii jechuudha. Uummanni kun kan dhufe Harargee irraa dhufe, kuun immoo Walloo irraa kan dhufe jira, kuun Shawaa keessaa illee tokko muraasni kan dhufe jira.
Buqqaa ta'uu isaanii waan mirkaneessuu dadhabaniif gaafiilee itti aansu. gargaarsa midhaan nyaataa barbaannaa fi lafa qonnaa barbaannaan waan duuba dhawaa ta'an kaasuu eegalanii jedhu obbo Abrahaam.
Mootummaan amma biyya bulchu mootummaa Oromoo waan ta'eef nukiraa namaa hojjechuu hin barbaannu hojii humnaa hojjechuu hin barbaannu lafa argachuu qabnaa kan jedhudha gaafiin isaanii guddaan jechuudha. Kana osoo gaafatan mootummaan deebi'oo kan deebisu ta'e akkuma hawaasa kamiyyuu haa deebisuuf jennee koree hoggan sodaa balaatiin qaboo yaa'ii qabannee naannoof dabarsine jechuudha. Kana cinaatti immoo amala isaanii jijjiiranii ammas nyaata mootummaan nuu kennuu qabaa jedhanii gaafii biraa dhiyeessan guyyaa biraa. Ammas gaafiin kun lammii isaa mootummaan gatuu waan hin dandeenyeef eega walitti qabamee bakka tokkotti taa'ee addaan bittinnaa'uu didee bakka tokkotti miidhamuu danda'anii jennee gargaarsa ji'a sadii gaafannee fi mootummaan parsantii dhibbaan ji'a sadi keessatti yeroo sadi deeggarsa taasiseefii jira jechuudha namoota kanaan.
Dhimmi namoota godina Baaleetti buqqa'anii beelahanii jiru jedhamee kuni tibba kana Oromiyaa keessatti mata duree guddaa ta'eetiniin irratti haasa'amaatiniin ture hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo mootummaan naannoo dhimma kana akka dhaga'een gareen hooggansa ol aanaatiin durfamu tokko godina Baalee dhaqeeti akka qoratullee gadi buufamuudhaan kaasan.
nama sadarkaa adda addaa pirezidaantichi jiruun gareen hoogganamu tokko guyyaa boruu gara godina baalee deemee qabatamaa dhugaa lafarra jirtu san akka qoratuu fi dhugaa saniis uummanni beekuu akka qaban hojiin amma idileedhaan eegalle kunis fuuldurattis hojii kana caalchisanii itti fufuudhaan kan itti hojjetamaa jiru ta'uu isaati.
Namoonni amma godina baalee aanaa barbareetti rakkoo keessa jirraan himatan kunniin heddumminni isaanii godina harargee bahaa fi lixaa godinoota shawaa garaagaraa walloo fi aanaalee godina baalee garaagaraarraa hojii garaagaraatiif kan walitti dhufan ta'uu isaaniillee kanneen achi keessaa eeran jiru gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e muktaar jamaal baalee rooberraa. thank you
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga saa sadiitti saatalaayitii naayilsaatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata sagantaa booruutiin walitti deebinaa nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.
The voice of America.